iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa gatatu munsi wa gatatu itariki icenda z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikoro muri kumwe na oriyani itanga ishaka
yo amajwi yoho n'ubu baratebye n'ubu wakumva ngo bategetse kwiyamamaza bo baratukubwira ati amazi ari hagufi ngo ageze aho hiyo araho mu masoko ngo araba arayazanye mugabo ba- twamara kuyabahereza bo baca bitahira uyo ni ntakirutimana charles umunyagihugu w'umurundi aba mu kigwati ca kagwema av- avuga ku kibazo c'amazi muri ako karere ni mu kanya gato mu kanya gato kandi turabashikiriza ayandi makuru yerekeye ivyashikirijwe n'icegera c'umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu yavuze ku bijanye n'abakuru b'ibihugu bo mu karere k'ibiyaga binini ni mu kanya gato Urwaruka rwegamiye imigambwe mu ntara ya Kayanza ruvuga ko rubanye neza muri rusange naho biriko biruko hari bamwe nk'abaserukira imigambwe FNL ishami rya Rwasa na MSD bavuga ko hakiri agahaze ni inkuru ya Jean Bosco Ndarurinze
urwaruka rwegamiye imigambwe rubanye neza muri rusange ariko akanya ko kuganira ku tubazo dushobora guhaduka hagati yabo ntigahuta karaboneka nshimirimana adalbert arongoye urwaruka rw'umugambwe fnl ishami rya agatogwasa abanyamigambwe mu rwaruka nta kibazo mbona kuko nta- nta- ntibaterana amabuye nta gutukana umwe ararengana uwundi akarengana mu vyiwe nta kibazo akari kahazi niko dusho- hashobora kuba hari akabazo mugabo nti- nti- ntiduhurire hamwe ngo tuganire kuya ko kabazo twiri tugatorera umuti hari hakenewe ibiganiro biduhuza abanyamigambwe bose iyo hakene iyo hatumwe ko igiko ibiganiro dushobora guhuriramo twoshobora guhuriramo bakaza bose tukavyitaba twese abanyamigambwe n'abanyamadini n'abanyamashyirahamwe yigenga aho twotorera umuti y'akabazo kuba kari kariko kose murakoze niba ruta jean marie vianney arongoye urwaruka rwa msd avuga ko batarabwa ryiza n'urwaruka ruri mu mugambwe uri ku butegetsi n'ubwo bitarayangara cane ku bijyanye no mu yindi migambwe urwaruka bamwe turabanye neza mugabo gusa nk'umugambwe uri ku butegetsi duca dusanga umenga ntibigenda neza kuko kenshi baturaba nk'uko umenga turabakeba ukamenga ntiturabantu bakamera mbere nk'abatwinuba ku buryo n'ahantu uri umenga bagutunga agatoke ntaho birashika ngo mushiraneko nkuko duhora tuvyumva ahandi mu zindi ntara kugera ubu kuri iyi saha ntiturashirana ku mugabo keretse nk'abari mu nzego bamwe bamwe bashobora gusanga ugasanga baragutoteza bakakubwira nk'amajambo nk'ubu nka jewe nk'akarorero je barambwiye ngo nishikane mu mugambi snddfdd mugabo naravyanse muri ivyo biyago nta baserukiye umugambwe uri ku butegetsi snddfdd bahabonetse bamwe mu ndongozi za snddfdd mu ntara ya kayanza bamenyesha ko bariko bifatikanya n'umukuru w'igihugu c'u burundi petero nkurunziza mu bikorwa rusangi vyo kubaka amashure muri komine muhanga kuri uwa kabiri kuri uwa gatatu umuhango wo kuvugana n'uwuserukira urwaruka rw'imbonerakure za snddfdd mu ntara ya kayanza twari tuwufise yahavuye aguma afatirwa ariko aca atubwira kuri telefone ko atangorane urwaruka arongoye rufitaniye n'iyindi migambwe ijwi rya amerika ryagumye rigerageza guha mikoro n'abandi baserukira urwaruka rw'iyindi migambwe ariko bashimye kuvugira inyuma yayo ko babanye neza muri rusangi n'abandi ivyemezwa n'umuhanuzi wa buramatari ajejwe imibano nyabenda merikiyoro ati vyashobotse kubera amanama menshi byifashe neza cyane kuko nkuko mumaze kubyumva kuva amatora aba gushika n'uno munsi mu kayanza turacyari aba kabiri mu byerekeye mu by'umutekano ni ukuvuga yuko abanyamigambwe n'urwaruka tubanye neza cyane hamwe n'intwara nta kibazo gihari icyo dukora ni uko kenshi tukunze guhuza turahuza kenshi aba- turahu- a- intwari irahuza n'abanyamigambwe igahura n'urwaruka abanyamigambwe niko tubaha ibikorwa baza gusigura urwaruka rwabo kugira ngo urwaruka rubashe gutera imbere ubwaruka gushimira bwa mbere kubumbatira umutekano icya kabiri bakiga gukundishwa igihugu ivyo umaze kubikora ko baheza gateka akazi na muntu baheza nawe kwiteza imbere icyo gihe ivyo biyago vyatunganijwe n'urunani rw'amashirahamwe y'abaskuti mu Burundi Reja na ASB mu mugambi amahoro mu Burundi bigafatira cane cane kunyifato yoronga kugwaruka mu matora imbere n'inyuma yayo Jean-Claude Nikwibitanga aratubwira ihangiro y'ivyo biyago intumbero ni uko ubwo rwaruka mu butandukane bwabo dushobora kubashyira hamwe bakaganira twabahaye eh, ibyigwa bishobora kubafasha kugira ngo baganire ingorane zisanzwe tubona mu mu kibano cya misi yose ha- hariho nk'uno munsi eh, ibintu bijyanye no gukundisha urwaruka igihugu eh, aho bavuga bakabereka ninde mbega eh, uwo twifuza ko yoba umurongozi mwiza tukabereka ibintu bidahara kugira ngo ube umuserukizi mwiza ubwo rwaruka ruhurikiye mu migambwe itandukanye rwararonkejwe n'izindi nyigisho ku bibazo bihanze urwaruka n'ingene rwobisohokamwo mu kayanza jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika arakoze cyane mugenzi wacu jean bosco ndarurinze kuri iyo nkuru mu kiyaya cy'uruzi rusizi ku ruhande rwa komine gihanga mu ntara ya bubanza havugwa ubukene bw'amazi meza abakenye amazi kurusha abandi ni abanyagihugu bangana n'imiryango ibihumbi bibiri baba ku mutumba akagwema abo nabo banywa amazi mabi bavoma mu ruzi rusizi inkuru ya evariste nzikobanyanka
amazi asa n'intakazi niyo abanyagihugu bo ku mutumba kagwema muri komine gihanga intara ya bubanza bakoresha bakongera bakanywa ayo nayo bayavoma ku ruzi rusizi ruri nko ku birometero bitatu vy'aho baba aba bana twahuye bavuye kuvoma ku rusizi babwijwe rya amerika ko kuri uno wa kabiri amazi ya rusizi yari yabaye meza bagereranije no mu minsi iheze Ebi no musi abaye meza Ya- ya- ya- asa nabi ntimutinya ko babatera ingwara none Ah, capfa kwinywera kubera iki ngaha mu kagwema mutagira amazi none Ah, sinzi ingene ba- babikoze we hubwo mwana wubu ubona gute amazi ubona ari meza uno munsi yabaye ne- meza muga mu- ku munsi wa- ya- yahora asa nabi murapfa kunyorera yego mbega ikindi muyakoresha ni igihe yo gutekesha nayo kunywa uyu mukenyezi azwi ku izina rya miburo speciose nawe nyene twahuye n'ikibondi mugongo avuye kuvoma ku rusizi yikoreye ibido yuzuye amazi atari meza avuga ko naho ayo mazi ya rusizi bayihereza ari mabi ingaruka ari mbi ku magara yaba ay'abavyeyi canke ay'ibibondo asa nabi ntayo duteka dupfa kunywa n'amazi mabi dupfa kunywa uko nyene ntabwo bamufise yuko ayo mazi ya- ubwoba yiko ari mu inzoka urumva wamira kwa muganga n'uruvyaro rwawe yego twama kwa muganga kubera tunywa amazi mabi etiha amazi dufise natwe twahawe nk'abandi umugabo azwi ku izina rya ntakarutimana charles nawe nyene niwo ngaho mu kigwati ca kagwema atisha avu ku bategetsi atakindi babarondera ko atari amajwi ivyo babemerera ntibabibahe yo amajwi yoho n'ubu baratevye n'ubu wokumva ngo bategeze kwiyamamaza bo baratubwira ati amazi ari hagufi ngo ageze aho hiyo araho mu masoko ngo arabara yazanye mugabo bawe twamara kuyabahereza bo baca bitahira garantizo biheze batubwira ngo ubanza ngo imeze neza kandi intara za kagwema kugenda gihungwe gihanga ejo mbere harakinya amazi sinzi ngo abakubwira ngo yuko bafise amazi nka kagwema inzoka zitwishe umukuru w'umutumba kagwema ngendakumana kente mark arazi ubukene bw'amazi abarongoye barimwo ikibazo kimaze imyaka myinshi uwarongoye umutumba kagwema aremeza ko abategetsi babemereye amazi meza mu kurindira iyo ngabire asaba ko boba barabakomorera amazi ku mugende uri hafi y'aho baherereye watanzwe n'ishirahamwe kwa rouge burundi kuko umugambi bariko baragira turabona ko batubwiye ngo uzodushikira amazi azodushikira muri bibiri na cumi na gatandatu mugabo ico gihe turabona ko umenga ni kirekire turebye ubuzima turimwo kaca ureba n'abenegihugu ingene babayeho turabona yuko by'ukuri abantu bagiye kumererwa nabi cyane hejuru y'amazi mabi hariho amazi ishyirahamwe croix rouge burundi ryashoboye gukwega ava imuhanza ubu akaba ageze ku rya gatanu aho ku rya gatanu uhava uva ku rya gatanu ushika ku mu kagwema ni ibirometero bitarenga bine tugasaba yuko leta yodufasha ikabera tugabanyiriza kuri ayo mazi kuko batubwiye yuko ayo mazi atari make bakaduhereza twa turanywa kuri ayo mazi hama imbere yuko tuza kurindira ayo yandi singendakumana kente mark arongoye umutumba akagwema gusa asaba amazi meza byihuta n'utu twana tw'utwigeme twahuye tuvuye kuvoma ku rusizi turatera akamo ko kuronswa amazi meza Abazi b'ibinywa meza yasaba bande Abategesi ibubanza evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya leta zunze ubumwe za amerika n'amakungu ku bibazo vyerekeye akarere ka afurika linda thomas greenfield amenyesha ko leta ya perezida obama iriko igerageza gukora kugira ibiringo vyategekanijwe n'amabwirizwa shingiro vyubahirizwe mu karere k'ibiyaga binini linda thomas greenfield havuga ko batemera ko amaleta ahindura ibwirizwa shingiro kugira bifashe abakuru b'ibihugu kuguma ku butegetsi mu kiringo kirengeye igitegekanywa n'ibwirizwa shingiro ivyo linda thomas greenfield yabishikirije abamenyeshamakuru b'abanyafurika kuri telefone ari washington dc linda thomas greenfield amenyesha ko leta ya amerika iriko ikorana n'akarere k'ibiyaga binini n'amakungu kugira yumvisha abakuru b'ibihugu byo muri ako karere yuko kugira demokarasi itsimbatare abanye- abanyagihugu bakeneye ko abategetsi bahinduka akavuga kandi ko demokarasi nyakuri isaba ko amaleta ahindura abategetsi umupfasoni linda thomas greenfield amenyesha ko ku vyerekeye uburundi babonye inkurikizi y'ingingo ya perezida yo kuguma ku butegetsi mu kiringo kirengeye igitegekanywa n'ibwirizwa shingiro amenyesha ko bariko bakora kugira bumvishe perezida kabila ko yokubahiriza ibwirizwa shingiro avuga kandi ko bereke- ba- barekanye berekanye murantunga ko batashimishijwe na gato ingingo yafashwe mu rwanda yo ku- kongereza ibiringo perezida kagame yemerewe gutegeka
ibi byashize byasigiye icy'urubyiruko ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize twubaka ejo hatubereye ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko ikiganiro ejo mugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo ikiganiro ejo
inshuti mwese muduteze amatwi tubibutse ko radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc ikavugira mu burundi kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kuri fm i kigali site yacu ya interineti nayo ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com ubu naho rero ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro ntorere kazoza mutegurirwa na studio ijambo mu burundi murakoze
amakuru makimina mbega uri mu maki kudakoma yo iminsi yose nk'aya mango sinkakaza mba ndiko ndumviriza ntorere kazoza wumviriza ntorere kazoza eee erega mwarasizwe ntorere kazoza
ntorere kazoza ni ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu burundi reka n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo ntorere kazoza nturere kazoza
bakunzi ba sitidiyo y'ijambo ndabaramukije ndabahaye n'ikaze muri cya kiganiro cyanyu nturere kazoza
jerome niyo nzimba nemeshe kino kiyago ntisangwe mwese duhana ijambo sangira ikiyago sangira ijambo rikazoza kazoza
kaze kandi mu gice cya kabiri cya kino kiyago tugirana na honorable agatogwasa asanzwe ari cegera c'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi aho turiko turabira hamwe aho ahagaze ku vyerekeye akaga igihugu c'u Burundi uno munsi kirimwo aho hirya no hino kuva amatora abaye haboneka ubwicanyi haboneka abarundi bapfa ku bwinshi abandi ugasanga barategwa hirya no hino no munsi bamwe barageza aho bavuga bati hakwiye mbere ibiganiro vyogirwa hagati ya leta n'abahunze igihugu abandi batahubwo vyobera mu Burundi gusa reka mbere hari n'abageraho bagira bati harakwiye inteko mvamakungu zoza gukingira abarundi muri kino gihe biboneka ko bicwa bunyamaswa n'umunsi rero agatogwasa twifuza kumenya icyo yiyumvira eh, kuri bino bihe igihugu kirimo honorable agatogwasa nk'umwe mu barongoye urwego ruvugira abanyagihugu uno munsi mwebwe mubona yuko icyokura abarundi muri kano kaga ari giki je narabivuze kuva mu kwezi k'umunani narabibwiye n'abo twa tu- n'abo dusangiye ibikorwa hariya inyabuna byihuta byihuta ibiganiro hagati y'abarundi bidakumira bitunganywe Ti- niyo nzira yonyine yodutuma twirinda akajagari twirinda ihungabana ry'umutekano kuryamana kibi byarafashe umwanya kugira ngo n'ibyo biganiro byo hagati mu gihugu bitangure amakungu yaragerageje nayo nyine gufasha mugabo murabona yuko ntibiriko biratera imbere rwose kuko kimwe coco je nemeza yuko amahoro agirwa n'abankana kuko abakundana baba basanzwe bayafitanira nta ngorane uyu munsi rero ibiganiro ko hariho umugwi ubijejwe nibaza yuko ukuntu biriko birakorwa kumviriza wumvirize bamwe hamuzuje kumviriza abandi yego ni ni- ni- ni imwe mu nzira muganibaza ko inzira irashe kwa ruko bose bumvirizwa icyarimwe kugira ngo ducungure umwanya kandi nibaza yuko kubavuga ati byobera byose mu Burundi barashaka kuba ibyo bavuga ari byo ariko je nkavuga nti none byobera gute mu Burundi kandi tuzi ko hari abari hanze uyu munsi batokwidegembya baramutse baje ngaha mu gihugu ariko abari hanze benshi bavugwa uno munsi ubutungane busa n'ubumaze kuza burabatuma ku rutoki yuko bashobora kuba bagize ko baba baragize uruhara mu itembagazo ry'ubutegetsi naho nyene nagomba gushika mu gihe umuntu avuga ati wewe naka twaragusohoreye umutahe urumva ko uwo muntu bamubwira ngo ngwino tuganire ngaha mu gihugu ko bagize uruhara mu gushaka gutembagaza ubutegetsi ico ni kimwe ariko none hoho nitwavuga ngo abo kirazira kikaziririzwa yuko bumvirizwa bariyo iyo bari burya ntikuba ari nko kubaha impigi yuko noneho bokoresha ingufu n'ingimba kugira ngo bashike ku byo bipfuza je nibaza yuko mu by'ukuri nimba bari bashatse gutembagaza ubutegetsi abatware bakagira amahirwe uwo mugambi wabo ukaburizwamo boraba icoruta ikindi hagati y'ukubandanya babakumira nuko baba bavuga bati mwebwe ariko murafise amafuti aya n'aya n'aya n'aya n'ibyo twavugana byose hariho bimwe bimwe tutobemerera ku karorero hanyuma kandi ikindi je nibaza yuko kuri iki kibiganiro iyi komisiyo uyu mugwi ujejwe ibiganiro hano hagati mu gihugu wari ukwiye nyabuna gukorana n'uriya mugwi mpuzamakungu ibiganiro bakabitu- bakabikorera icyarimwe noneho bikaba ibiganiro bifata umwanya mugufi naho atabavuga ati ni naka shamiranye na naka biragaragara yuko hariho uruhagarara cyane cyane ngaha muri bujumbura no mu makumi n'amwamwe nk'iyo za komine mugamba za burambi n'ahandi umuntu aza yumva rimwe na rimwe abo bantu ibyo ari byo byose sinibaza yuko uwo muntu yagiye gutora inkoho yagiye gutora gerenade sinibaza yuko ikibazo ciwe uba ushaka kugitorera inyishu uba ushaka kukivuga ati jewe burya ujya muntu ariko aragira uku n'uku n'uku kubera mbona ibintu uku n'uku n'uku si uwo munyagihugu wo muri juru hariya yitungiwe n'ayasuka nibaza yuko hoba hariho a- a- abantu b'abanyepolitiki boba nabo bashaka nabo guca kuri ubwo butegetsi abo rero urumva rero nibo rero bakwiye rero kuganira rero na leta ukuntu ibyo byohagarara iyo ngimba ikavaho hakabaho kuja inama n'ingingo kugira ngo ingorane zihari zitoregwe umuti hama nk'uko byose byakomotse mu matora je nibaza yuko umuti nyezina uzoboneka biciye n'ubundi mu matora ariko imbere y'uko amatora yoba ni uko ubwa mbere na mbere abo bahunze hash- bishoboka yuko babanza bakagaruka mu gihugu kugira ngo n'ubundi ayo matora abe bose bashobora kuyagiramwo uruhara kandi nibaza yuko hagezeho abarundi dukubita akatima mpembero tukaraba amasezerano atandukanye n'imyumvikano itandukanye byari bisanzwe bihari biduhuza noneho muri uko kuganira ibyo bikatubera nk'umushinge duherako twese nimuze tuyaregeze twese nimuze tuyaregeze twese ibigirama bigira imana kandi umutumwe ntiwigira inama ururimi rumwe rukamaye
ni nk'uko uyu munsi ari izi mvugo ziriko ziravugwa ngo ngo ama- ngo amahonyabwoko n'ibiki n'ibiki jewe nosaba umurundi uwo ari we wese yaba umuhutu yaba umutwa yaba umututsi canye uko yokwiyita kose ntihagire umuntu amuzirika ku catsi amubesha ngo namushigikire mu bidashigikirika jewe maze imyaka mirongo itanu n'ibiri ubu ndashobora kwihweza kahise k'uburundi nitonze nkabona ibinyegezwa bimwe bimwe muriko novuga nti iki kibazo bavuga ngo cyihonyabwoko ni akagwi k'abantu baba bafise inyungu z'iwabo bashaka gukingira canke bashaka gushikako si ikibazo c'abarundi bose nimwashaka mura- murazompinyuza nimwasanga micombero itunga ryiwe yagenda agahamagara abatutsi bose ati nimuze dusangire narose cyane uwundi mutware uwo ari we wese muzoba mumbarira nihaba bwa bunyonyezi bwose twumva ngo nakaturiye amamiliyaridi nihaba hari n'umwe agenda agacahamagara abo basangiye ubwoko uti nimuze naronse muzoheza mumbwire yuko koko hari ubwoko buja kwiyumvira guhonya ubundi mugabo akagwi k'abantu karashobora kwitwaza ubwoko kugira ngo akore ishano ngo gakingire ibyo gafise canye gashikire ibyo kipfuza gushikira rero ni uko ata murundi n'umwe yoba umuja w'ivyiyumviro mwene ibyo mu biganiro bimaze iminsi bibera hagati mu gihugu bigwa n'ujya mu gwi washinzwe haramaze kumvikana benshi basaba bati ibwirizwa shingiro risubirwemo ikibazo cy'ibiringo bagifute i- ivyarusha bizimangane muhagaze ngaho
ntihagire umuntu aza kubi- ku- ku- guteragira ibyiyumviro mu bantu ngo ejo nibaza iwanyu kubabaza uravuga uko uravuga kuriya nibareke abantu bavuge ibintu uko babyiyumvira ntibavuge ijambo batamitswe iyo ngingo nayo nyine abantu barayumvikanye kwiyarusha nibayubahirize nta- ntacyo yica arusha hari n'abavugana nabo muri ivyo biganiro bati arusha ahubwo nifutwe yose
ubutabona akamaro arusha yoba yaragize kugira ngo abarundi habeho kwemerana na gatoya niwe yovuga ati nibayifute mugabo je nibaza yuko arusha nubwo atari nk'injiri irafise icyo yafashije uyu munsi hano wa- hano iwacu mu burundi nta muntu yo kwiyumva yuko ari kivume kubera akomoka mu bwoko kanaka hanyuma ikindi naco none umuperezida atwaye imyaka cumi ntihagije burya yakoreye neza igihugu nibo mushimira none abo bavuga ngo ngo ntibabikure muri tanzania kuva bikukira mirongo itandatu na na rimwe gushyika uno munsi kiretse nyerere yatwaye imyaka myinshi gusumba abandi uwamusubiriye mwinyi yatwaye imyaka ingahe uwasubiriye mwinyi mukapa yatwaye imyaka cumi uwasubiriye mukapa kikwete yatwaye imyaka cumi ntuzenye magufuri wumva ari uwakangahe kandi arazi yuko inyuma y'imyaka cumi y'imyaka itanu azaba afise amahirwe yo gusubira kwitoza niyagira amahirwe bakamutora na marame mugabo inyuma y'iyo myaka mu mirongo ibiri na gatanu ntazosubira gusubira kugira ngo utengwa aze yitoze ibyo arabizi si ikibazo rero kuri we ku kino ne tweho twumva yuko twaguma twishishitira ngo ntihakabe ku- kuvuga ngo ibiringo ngo nibagire gute ariko bavuga gutyo bagashiragira bati none honorable gwasa kuba ariko rakorana n'ubutegetsi buri muri ico kiringo uh, ibyo avuga n'ibyo yemera si bimwe
jewe ivyo nemera ni demokrasi nkeza-buntu ihera ku mwene gihugu igaherera ku mwene gihugu si demokrasi umutware amutegeka ngo jewe ivyo shaka nibi mugwaruka rupfa muri kino gihe rundi rugahohoterwa rundi rugahunga igihugu mwavuze ko n'aba FNL barimo no munsi aba FNL bamwe bariko baricwa abandi bakaba bapfunzwe mu mabohero bavuga ko gwasa yabahevye barakurenganya
barandenganya mugabo kandi si bo barundi kuko abanyepolitike benshi aho gukora politiki ngo bavuge imigambi yabo bashima guteranya abandi ngo bikunde baronke ababayoboka mu kurangiza rero ubu bwicanyi buri mu Burundi muri kino gihe ninda zobuhagarika
ubwicanyi buri mu burundi buzoharikwa- buzohagarikwa n'abarundi twebwe nyine ubwacu igihe umurundi wese mu batware n'abarondera gutwara twese twokumva yuko igihugu ari itunga rusange amahoro ntiyo- ntiyo- ntibwoca kabiri ataragaruka bwa mu burundi aya mabi ariko araba mu gihugu honorable agatogwasa mu bazoyabazwa ntarimo
ciwe ntayo nzobazwa kuko nta ruhande ayafisemo reka ndagukengurukiye nsozera na kino gice cya kabiri cya kino kiganiro nibutsa ko uno munsi cyari ikiganiro kidasanzwe aho twashimikiye cyane ku kiyago cya honorable agatogwasa icegera cy'uburongoye inama nshingamateka tukaba twagiye tugaruka eh, kuri bimwe bimwe mu byo abarundi bibaza kuri honorable agatogwasa no ku mizero y'abarundi hamwe rero no ku cyo yumvira eh, kugira uburundi buve muri kano kaga muri kino gihe ndagushimiye no kuba witabye ino kiganiro ndabakengurukiye namwe kuba mwampaye kano kanya kugira ngo nishure kuri ayo makenga bamwe n'abandi reka rero miniyo nzima nshimire nawe wahisemo kumviriza kino kiganiro ikiyago cya politiki ntorere kazoza ndakwipfurize kuroranirwa mu bawe no mu vyawe naho butaha
cyari ikiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hirya no hino ibibazo bijyanye n'amatora mu burundi n'inyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
nshuti mwese mubandanye kutwumviriza iyi ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
kira kira kira kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishyikirizwa n'ijwi rya amerika
mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda no kuri mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali
turabaramukije rwarukana mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika
aha ni naho duherereje ibiganiro byacu byo kuri ino saha twa- mwakoze kudutega amatwi tubibutse kandi yuko mushobora kuronka ayandi makuru y'iradiyo ijwi rya amerika kuri site yacu ya interineti iyo ni wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com kuri facebook no kuri twitter aderesi zacu ni voa radiyo yacu aho mushobora kuronka naho nyine ayandi makuru y'iradiyo ijwi rya amerika n'ibiganiro mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mwakoze cyane kudutega amatwi ku makuru yo kuri ino saha ibindi biganiro by'iradijwi rya Amerika ni mu kanya kari imbere saa moya n'igice mwakoze cyane